iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu mwiriwe neza ni thomas kamirindi ubasuhuza mbahaye ikaze muri iyi gahunda y'ijwi ry'amerika iwanyu mu ntara uyu munsi ni umunsi mpuzamahanga wo kurwanya imbunda zitemewe n'amategeko ni umunsi amaleta yose yava akagera ku isi nzima yabwirizwa guturira no gusambura ibigwanisho biba byaregeranijwe mu banyagihugu uyu ni jean claude sinzinkayo ayobora ishyirahamwe mirpd ni mu kanya rero mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mbere ya gahunda iwanyu mu ntara nyirizina nagira ngo mugenzi wacu aroheze Bigirimana banze atunyurire mu makuru yo hirya no hino ku isi leta ya vatikano ejo ku munsi wa mbere yarakuyeho ubudahangarwa kuri ambasaderi wayo mu bufaransa kugira ngo ubucamanza bw'ubufaransa bumubaze ku byo yagirizwa ko yagize imyitwarire mibi ijyanye n'igitsina archibishope luigi ventura yagirizwa gukora ku bagabo mu buryo butabereye ubucamanza bw'ubufaransa bwuguruye dosiye yiwe mu ntango z'uyu mwaka ariko ntibwashoboye kumubaza ku bw'ubudahangarwa yahabwa n'uko ari umudiplomate papa francisco umwungere wa ekereziya katolika yaremeye ko leta ya vatikano itazohengeshanya kurengutsa mu butungane abakozi bayo bigenza nabi mu myitwarire mibi cyane cyane ku ijyanye n'igitsina ikiza cyakorera muri yemene kirabandanya aciye inkumbi mu gihe uburyo bw'amafaranga bwo gufasha kuyirwanya bwabuze nk'uko bishyikirizwa na oni umuvugizi w'umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterres yashikirije ejo ku munsi wa mbere ko abantu barenga ibihumbi amajana ane na mirongo itandatu bakekwa kuba barafashwe na korera hamwe n'amajana indwi na batanu bamaze gupfa kugeza aho umwaka ugeze ubu haruhande y'icyo kiza cyakorera abanyayemene bahanzwe n'ubukene inzara hamwe n'ibitero by'indege z'urunani mpuzamakungu rurongowe na arabiya sawudite mu rugamba bariko bararwana n'abarobere bo mu bwoko bw'abahuti ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu wa minisitiri interinasiyonari ishikiriza ko leta ya filipine hamwe n'igipolisi bakoresheje inguvu z'umurengera mu rugamba bo bise kurwanya ibiyayuramutwe bakabigira icyitwazo cyo kwica abantu ku bwinshi amnesty isaba oni gutohoza ku bishobora kwitwa ibyaha ku kiremwamuntu amnesty ivuga kandi ko intonde zikoreshwa muri urwo ruhigi rw'abakekwa mu rudandazwa rw'ibiyayuramutwe zikorwa mu buryo hahirwa abo ataco bazira kandi igipolisi kigakoresha n'inguvu z'umurengera igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu kigenzura ibigwanisho by'ubumara cyaremeye ko irani yarengeje urugero rw'ubumara bwa iraniyumu rwumvikanywe ko mu masezerano yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu icyo kigo cyashyikirije ko abagenduzi bacu batohoje ku munsi wa mbere ko irani yarengeje urugero rw'ibice bitatu n'ibice mirongo itandatu n'indwi ku ijana irani yari yarashyikirije ko ishobora kongereza ubumara ku bice mirongo ibiri ku ijana nk'imwe mu ntambuko zigana ku kuvavanura n'amasezerano yiyemeje perezida donald trump yakuye leta z'ubumwe za amerika muri ayo masezerano mu mwaka uheze aca afatira ibihano igihugu cya irani umuryango umwe bwa buraya nawo washikirije ko uhangayikishijwe cyane n'iyo nyifato y'igihugu cya irani umuhari w'iterabwoba wa al-shabab umaze kugandagura abantu cumi n'umunani kuva kuwa gatatu ibitigiri biri ku rugero runini kuri uyu muhari usugerejwe n'ibitero by'indege za leta zunze ubumwe za amerika al-shababu yishe abantu bane mu bumanuko bw'igisagara jamame ku munsi w'imana inyuma y'aho umucamanza muri sentare ya al-shababu abegetse ko ibyaha abo hamwe n'abandi bishwe bahegeje gucirwa imanza na sentare za al-shababu nk'uko bishyikirizwa mu binyamakuru by'uwo muhari sentare za al-shababu ntizemera abashingwamanza baserukira abo yagiriza ibyaha uwo muhari nta mpamvu utanga z'ubwo bwicanyi ariko mu myaka ibiri n'igice uyimaze uterwa ibitero by'indege za leta z'ubumwe za amerika mu bundi bwicanyi abantu bashika indwi barishwe abandi mirongo ibiri na babiri barakomereka imogadisho ryo ku munsi wa mbere mu bitero bibiri bitandukanye nk'uko ababibonye babishikirije
arayuzi urakoze inshuti zacu mbibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi guhera saa kumi kugera saa mbiri y'ijoro muradukurikira kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri turi kandi no kuri interineti radiyo yacu voa akadomo kamu noneho iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
buri mwaka ku itariki nk'iyi ngiyi ya cyenda y'ukwezi kwa karindwi ni umunsi mpuzamahanga wahariwe gutwika imbunda ntoya rubanda baba batunze ku buryo butemewe n'amategeko no kurwanya amabi aturuka kuri bene izi ntwaro journée internationale de la destruction des armes légères ishyirahamwe rirwanya amabi aturuka ku birwanisho bitoya mu karere k'ibiyaga bigari merpd rirahamagarira leta z'ako karere gukura mu banyagihugu ibirwanisho bikibarimo ari byinshi umwihariko ni uburundi mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru uri i kigali mu rwanda yaduteguriye inkuru umunsi mpuzamakungu wahariwe gusambura ibigwanisho bito bito biba byakuwe mu banyagihugu babitunze batabifitiye uburenganzira watanguye guhimbazwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe ishami mpuzamakungu oni rivuga ko ibiharuro by'ababikurikirana hagufi byerekana ko n'imiburiburi abantu cumi batunze ikigwanisho kimwe ryemeza ko kuva uwo munsi ushizweho ku mwaka ku mwaka hasamburwa ibigwanisho ibihumbi amajana umunani ariko ako kanya gakwiragizwa ibindi bitagira urugero n'ubu oni byerekana ko ibyo bigwanisho bikiri byinshi mu banyagihugu bigatuma amabi yabyo aba menshi mu kibano rivuga ko uko umwaka utashe ibyo bigwanisho bihitana abantu barenga ibihumbi amajana abiri abarenga bo bagacika ibimuga abenshi muri bo ni abana n'abagore ishami rigwanya amabi akomoka kuri ibyo bigwanisho bito bito mu karere k'ibiyaga binini mirpd mekanisme pour l'initiative de la recherche de la paix et le développement mu gifaransa ribona ko ako karere kakimunzwe n'ivyo bigwanisho jean claude senzinkayo atwara mirpd atangura atubwira ico uwo munsi mpuzamakungu wari ukwiye gusigura mu karere ni umunsi eh, amaleta yose yava akagera ku isi nzima yabwirizwa guturira no gusambura ibirwanisho biba byaregeranijwe mu banyagihugu iyo mvutse mu banyagihugu ni ukuvuga ibyafatanywe abasuma canke imigwi yitwaje ibirwanisho canke ibyafatanywe abanyagihugu babitunze batabifitiye impusha hamwe rero n'ibirwanisho bitunzwe n'inzego z'umutekano biba byarataye igihe bitagikora byose bitegezwa guturirwa ibindi bigasamburwa kugira ngo ntibisubire muri sirikirasiyo ntibisubire gukwiragira mu banyagihugu mrpd rero nk'ishyirahamwe rikorera mu karere k'ibiyaga binini ndetse no mu bihugu bigize ihembe rya afurika tukaba tuvuga tuti iri genekerezo amaleta nyabuna nashyiremo ingufu ibyo bigwanisho bize byame bisamburwa nanone bashyire n'ingufu mu kuvyegeranya kuko ntibazosambura cyangwa ngo baturire ibitegeranijwe ku ruhande rw'uburundi amashami yigenga abona ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu intoreka zadutse zerekanye ko ibigwanisho bicuzuye mu banyagihugu ndetse ko hari n'ababitunze babifitiye uruhusha nk'abasirikare n'abapolisi ariko ko hari bamwe muri bo bikikamukiza bakabikoresha nabi rimwe muri ayo mashirahamwe rikunze gushira ahabona ivyegeranyo by'abicwa n'ibyo bigwanisho ni ligiteka anshele niko yagize atwara iryo shirahamwe ubu rikorera hanze y'igihugu mu burundi wacu rero umuntu yokwibaza ati none uwo mugigwa bagira ku ku isi nzima mu burundi haragera kugigwa ku vyegeranyo dufise ibigwanisho bisasika inganda tubisanga cane cane mu bigwanisho bifiswe eh, n'igipolisi ibigwanisho bifiswe eh, n'abasirikare ibigwanisho bifise n'imbonerakure aho rero uwo muntu yiyumviriye ahandi uwo mugi gusanga bariko baturira eh, canke basambura ibigwanisho bifiswe n'abantu batabifitiye uburenganzira abo nabo nabo kenshi na kenshi usanga bari mu bahoze mu bagwana canke mu banyagihugu nde- mbere bagiye barabironka biciye mu buryo butandukanye abo bahamagarira leta guhana abo bataye umurongo bagakoresha ibigwanisho nabi hamwe no kuvyaka ababitunze batabifitiye uburenganzira wari umunsi wo kwirimbura Aba bakagira bati none abapolisi bataye umurongo o- abasirikare ntibofatirwa ibihano gutyo ikaba intango y'uko ibigwanisho bitunzwe eh, n'inzego zijejwe gukingira umutekano ivyo bigwanisho bigakora kugira bikingire umutekano igihugu bikingire umutekano abari mu gihugu abarundi n'abatarabarundi Eh, ubwa kabiri nabwo i- izo mbonerakure zifise ibigwanisho ubutegetsi bwarakwiye naho nyine kwirimbura bugafata ingingo bugira buti ivyo bigwanisho vyirirwa birica abavukana bisambura igihugu babikure babisambure bagire umugigwa baje ku murongo nk'ibindi bihugu urunanimi rpd rurwanya ivyo bigwanisho rwogo rubona ko ibiba vyegeranijwe bishobora no guhingurwa bigashigwa mu bibanza vy'iratiro n'ahandi nuko hogwizwa ubuhinga bwo guhingura ivyo birwanisho bakabihinguramwo ibikoresho bija mu bibanza vy'iratiro ico twita rezo bujedare eh, kugira ngo ingenzi canke ndetse n'abanyeshure ba- iyo bariko barasozera ivyigwa vyabo baja mu bihi- mu bibanza vy'iratiro bashobore kubigira ko ivyigwa abandi nabo ico gihugu kiba caregeranijwemwo ivyo birwanisho giheze kigarure amahera y'agaciro kuri izo ngenzi ziba zije kuraba ivyo ayo ma obujedare aba yahinguwe muri ivyo birwanisho ishami ry'ubumwe bwa afurika riheruka gutanga ukwezi kw'icenda k'uyu mwaka nk'ukwezi kw'ikigongwe ku bashaka gusubiza ibigwanisho bose ubumwe bwa afurika busaba ibihugu byose ko umugwi canke abantu bazosubiza ibigwanisho ku bushake bwabo umutekano wabo wokingigwa kandi ntibakurikiranwe mu ntumbero yo kubashishikariza gusubiza ivyo bigwanisho pyeklave nkuru kigali ku bw'ijwi rya amerika umunsi mpuzamahanga rero wahariwe gutwika imbunda ntoya rubanda baba batunze ku buryo butemewe n'amategeko no kurwanya amabi aturuka kuri izi ntwaro mu rwanda umugezi wa bukeri mu murenge wa kanama mu karere ka rubavu ni mu ntara y'uburengerazuba wari warajujubije rubanda iyo imvura yagwaga amazi menshi yaturukaga ku musozi wa muhungwe akangiza imyaka agasenya n'amazu nk'uko umunyamakuru wacu claude ganza munyamagana abitubwira ndetse hari n'ubwo ayo mazi yatwaraga abantu bamwe bagapfa ikibazo cyakemutse umuyoboro w'uyu mugezi wa bukeri waratunganijwe abaturage barabyishimiye claude ganza munyamagana byari ibibazo bidasanzwe cyane buriya ni ukuvuga ati amazi yaruzuraga yakuzura akaza agashandara muri aya mazu yose ugasanga amazu yari guhirima ku buryo budasanzwe ngubu hano haruguru ya kiliziya hariya gatoya haguye amazu abiri naha hepfo nahaguye andi abiri ibi ni bwana sekabanza ferdin utuye mu mudugudu wa bikuka umwe mu midugudu umugezi wa bukera ucamo mu tugari twa mahoko na kamozo two mu murenge wa kanama mbere y'uko wiroha muri sebe yawinjiriye neza neza muri santere ya mahoko we na bagenzi be baratubwira uko byabagendekeraga bataratangira kubaka umuyoboro munini utuma amazi abasha gutemba atinjiye mu ngo z'abaturage amazi yadusangaga mu nzu akadutwarira imyaka akadutwarira matera hari n'abana babashaga kugwa mu mazi bitewe no n'imvura yabaga iguye nyinshi umugore wanjye ari kuza niho yaguyemo n'umwana gira amahirwe umwana n'umugore ba- tugashobora kubarohora mbese muri makeya ni byinshi iyi bukeri ya- yadukoreye ibi yasenye amazu ubundi uyu mugezi bata- nyine batari bashyiraho zino za rigori yatwaraga amazu ye mbese n'imyaka byose bikagenda ingaruka mba ni nyinshi cyane ariko ubu ngubu kuba bamaze gukora zino za rigori tumaze kubyishimira cyane hakuno ukuvuga ati mbere yaho yarazaga hari ahantu yarigiteraga mu mazu hari iriya iruguru hirya noneho bigeze aho ngaho ahantu haje gusiba ubwo rero hasibye garamanuka agaza gutya gakomeza gaza gaja mu baturage naho akayoboro gahoraho ariko katigeze kabaho bitewe n'ayo mazina yaje ari menshi ubwo yishakira inzira buriya ni ukuvuga ati hari imirima y'ibirayi yatembaga bahinga ibijumba haruguru n'ibishyimbo ugasanga byarengewe noneho zaje no mu mazu y'abantu ugasanga n'imyenda yagiye n'abantu baragendaga nk'abana batoya cyane cyane bagapfa hari bamwe mu baturage bigiriye inama yo kwimuka bahunguye umugezi kuko iteka iyo imvura yagwaga ari nyinshi itaburaga gusiga imyuzure yabasangaga mu mazu abantu barahungaga mbese bakaba no mu mazu bagashaka n'ahandi bajya no kurara Ibi barahunze abenshi bari ba- bafite gahunda yo kwimuka ubu none ubwo bibaye bihagaze kuko batakimutse kuko babonye bukere bayikoze gusa ndi kubona uyu nyine no fondasiyo buriya sindi yongeyeho ndayubatse ejo bitewe n'uko yabonye wari bube kumusinyirwa rero kimutse ariko ubwo yabonye fondasiyo ya- bamaze kubakira bukere ubona ko yongeye gushyiraho igipangu cyo yongeye kukizamura ndi kubona ko yagishenye yari yagishenye yongeye acubatse buno vuba na n'ubu bamwe abari bakodesheje amazu hafi ya bukeri baragiye bayavamo amabutike agafungwa ni muri urwo rwego hari n'abataye amazu yabo baragenda kugeza ubu ngubu iyo imvura yaguye amazi menshi amanukana n'isuri bivuye ku musozi wa muhungwe n'indi yunamiye mahoko niyo yangirizaga abaturage bo muri aka gace nubwo ibikorwa byo kubaka uyu muyoboro bitaragera ku musozo ariko abaturage batangiye kubona impinduka nk'uko babivuga rwose ni igisubizo kabisa kuko ibyabaga ntibizongera kuba hano hari umuhanda ariko ako gafere kari gatoya kahoze kaje kari kwica buri gihe buri gihe ibidushimisha buriya ni ukuvuga ati ngo tugiye guhinga imyaka yacu ize yera neza nta kibazo kiriho n'ubu ufite n'abana na- nibaza no gutya ubone ku buryo mbese hari sekirite ihagije gutya ibintu nk'ibi turishimye cyane abaturage ba bukeri bose barishimye kubera uyu mushinga waje ukadukiza aya mazi ndatekereza ko aya mazi atazongera kugira umuntu asenyera ubuyobozi bw'akarere ka rubavu buvuga ko uyu muyoboro ufite uburebure bwa kilometero hafi eshanu bwana gilbert habyarimana uyobora aka karere avuga ko akarere kazakomeza kwagura imiyoboro kugira ngo amazi y'imvura yoye gukomeza kwangiriza abaturage no gusenya ibikorwa remezo anabashishikariza kubigiramo uruhare bafata amazi aturuka ku bisenge by'inzu zabo hari amazi aturuka kure bitewe n'uburyo umujyi wa gisenyi uteye hakabaho n'amazi aterwa n'ibibazo by'uko abaturage bateye afata ku mazu yabo muri uyu mwaka twashyizemo gahunda yo gukangurira abaturage gufata amazi aturuka ku bisenge by'amazu yabo nta handi igisubizo cy'ayo mazi kigomba kuva ni mu baturage twavuze ko dushyiraho gahunda inzu ku nzu kugira ngo abantu nibura bafate ayo mazi banayabyaze umusaruro cyane cyane ko mu mazi meza dufite make ariko hari na gahunda tugomba gutangira umwaka utaha nayo yo gukora imiyoboro y'amazi drainage igera kuri itatu igomba kuzadufasha nanone gukemura ikibazo cy'amazi menshi agaragara hano mu mujyi wa rubavu tukayaha inzira iyi miyoboro iteganyijwe kubakwa kandi izajyana na gahunda yo gukomeza gutera ibiti byaba ibyera imbuto ziribwa n'ibindi kimwe no guca amaterasi asanzwe n'ayikora buhoro buhoro ibibazo by'amazi yangiriza abaturage binagaragara mu mirenge ya gisenyi rubavu ndetse na rugerero claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
noneho tujye mu burundi leta ifite umugambi wo gushyiraho amategeko atuma urubyiruko rwirinda kunywa itabi n'ibisindisha ni inkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika ifashishijwe n'abanywanyi bayo turagezwaho na mugenzi wacu desire hatungimana uri i kigali mu rwanda abashikirije ivyigwa ku bijanye n'amategeko mpanavyaha muri urwo ruganda rwatangujwe n'urunani rw'amashirahamwe y'abaharanira amagara y'abantu basanga amategeko ahari adahasha bihagije abanywa n'abadandaza ivyo biyayuramutwe albert mbonerane ari muri urwo runani ari mu batanze icigwa aya mategeko mpanabyaha cyane cyane mbateguyeho mu bihumbi bibiri n'icyenda ryasubiyemo rikaba rishasha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi bagenda bavuga yuko bisunga iryo tegeko ry'ubushiranganji bw'amagara y'abantu iryo naryo uno munsi turi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda iryo tegeko ry'ubushiranganji rivuga ibyerekeye ibiyayuramutwe ibibujijwe n'ibiki ni iryo mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'icenda urumva ni imyaka mirongo itatu imaze guhera iryo teko ridasubiwemwo ni ukuvuga uno munsi hari ibyo usanga twita ibiyabiramutwe bikoreshwa ngaha mu burundi mugabo bitabujijwe n'amategeko mugabo biriko bironona amagara y'urwaruka muganga tadendi kumana arongoye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu avuga ko ibiyoberamutwe bibandanya gutema bitongora mu gihugu uwarongoye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida aravuga bimwe muri ivyo biyayoramutwe bigisibije hariho urumogi hariho ibyo twababwiye byitwa eroyine hariho n'izindi twababwiye byinshi mwabyumvise n'izindi bita busiti ibyo rero turi ko turabigwanya dufatikanije n'ubundi bushikiranganji bwaba ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati bwaba ubushikiranganji bw'umutekano turafashanya mu kubigwanya cyane cyane duhagaze mu guhimiriza bene gihugu hari ibindi bifise ubumara nk'ibiyayoramutwe umushikiranganji ndikumana avuga ko bigiye kubuzwa ugwaruka nk'itabi avuga ingene bigiye gukogwa turwanye kunywa kurenza urugero yaba inzoga cyangwa yaba itabi twarashyizeho amategeko twarashyizeho amategeko nko mu rwego rw'itabi hariho itegeko ryasinywe mu mwaka wa bihumbi bibiri na cumi n'umunani rizodufasha ingene twokingira abantu kunywa itabi abantu bari mu mazu bari mu modoka bari mu buzi kugira tubuze abantu kunywera itabi ahantu hagendera abantu benshi ibyo rero turi ko turabikora iryo tegeko rizodufasha hari n'irindi tegeko icyo twokwita protocole sur la vente illicite du tabac iryo tegeko ryaraciye mu nama shikiranganji bariko bararitosora kugira ngo turabe ko ryosohoka iryo tegeko rero rizodufasha kugira ngo abana bagabanye kugira abantu ntibanywe iryo tabi kugira barigabanye bazoriduza ibiciro bazoduza ibiciro hanyuma amaze guduza ibiciro bagabanye n'ingene riboneka iruhande y'itabi hari ibindi leta yifuza kubuza ugwaruka rukiri ruto nk'uko umushikiranganji w'amagara y'abantu abandanya bivuga ku rwego rw'inzoga naho nyine two turashyiraho itegeko ryotuma tukingira abana bakiri bato rejene kugira ngo umujene ntaronke uruhushya rwo kugenda mu kabare cyangwa ntaronke uruhushya rwo kugenda mu ibutike ngo yake ikinyobwa uko agombye ngo bikunde iryo tegeko rero rizodufasha kugira ngo dukingire abana bakiri bato kunywa ibyo bintu biyayura umutwe cyane cyane kuko abajene nibo batangura kunywa duke duke amahera uko ugasanga nibo basigaye banywa ibyo bintu by'amadroge kuko basanga banyoye bakarenza urugero albert mbonerane yatanze icigwa ku bijyanye no kurandurana n'imizi ako karanda k'ibiyayura umutwe mu burundi arafise icyo asaba leta nicyo gituma twagira tuti harageze yuko leta yadufasha kugira ngo ishyireho ihindure iryo tegeko isubiremo iryo tegeko mu bushikiranganyi bw'amagara y'abantu kugira ngo ejo ari abashinzwe umutekano basanze hari umuntu ariko aradandaza ibyo biyayuramutwe bitemewe agira ati nisunze iri tegeko ibi ntibyemewe hama bagafata ibihano niho umuntu azoshobora kugira ati urugamba turiho turagira ruriko ruratera imbere mugabo mu gihe iryo tegeko ry'ubushikiranganji ridahinduwe ejo ushobora gufata umuntu bavuze nk'ikintu cyitwa busiteri kiriko kirica urwaruka ugiye muri iryo tegeko ryo mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani n'icenda ico kintu nta kirimwo ufashe umuntu ati ivyo uriko urakora ashobora kubwira ati none we wisunze iki kugira uze kumfata nivyo twagomba ko vyohinduka ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikizaruho nyanganda sida busaba abarundi kwima amatwi ababwira ko ibiyayoramutwe bivura ingwara abasaba gutumbera muganga naye ku bijyanye n'ibinyobwa bitemewe n'amategeko umushikiranganji w'amagara y'abantu afatikanije n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu bagiye kuzishyira ku rutonde ibizofasha abajejwe umutekano kuzituza burundu
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
uyu muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
saa kumi rero murisanga ntibacike kameruni icumbikiye impunzi ibihumbi magana abiri na mirongo inani na bitanu bavuye muri repubulika ya santarafurika bake cyane nibo bemeye gusubira iwabo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika moki edwin kinzeka uri yawunde muri cameroon turayigezwaho na venuste nshimiyimana umunyamakuru wacu mu biro by'ijwi rya amerika i londres mu bwongereza
hashize imyaka ine florence yawumbi yapfushije umugabo we wiciwe mu mujyi wa mingala azize imirwano hagati y'inyeshyamba n'ingabo za santarafurika florence yahise ahungira muri kameruni aho yasabye ubuhungiro J'ai les diplômes, mais je ne peux pas travailler. Quand je pars chercher le travail quelque part, là, personne ne peut me prendre.
aragira ati maze imyaka itatu nariyandikishije mu ishuri ya wunde aho nigira kuba kontabure gusa rero afite impungenge ko nasubira mu gihugu cye atazabona akazi keza aravuga ko yahisemo kugurisha amazi yo mu macupa n'ibindi binyobwa bimara inyota ku banyeshuri ba yuniverisite y'i yawunde ahari umutekano utuma yita ku bana be batatu yongeraho ko nabo bazi neza ko badashobora kwiga neza mu gihugu cyabo cyazahajwe n'intambara igihugu cya santarafurika cyazahajwe n'intambara kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu igihe inyeshyamba zibumbiye mu mutwe wa sereka zavanaga ku butegetsi perezida wariho icyo gihe francois bujije ibyo bigatuma insoresore z'abakirisitu nazo zifata intwaro mu kwezi kwa kabiri ubutegetsi bwashoboye kumvikana n'imitwe cumi n'ine yitwaje intwaro maze babifashijwemo n'umuryango w'abibumbye bashyira umukono ku masezerano y'amahoro mu muhango wabereye i Khartoum Kisumu byari biteguwe ko ituze rizagaruka maze rigatuma banki ya wunde n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi bumvikana kuri gahunda yo gutahukana impunzi gusa rero magingo aya izigera ku bihumbi bitandatu nizo zemeye gutaha bose kimwe na yawombi bavuga ko mu turere tumwe na tumwe hari umutekano muke kw'igihugu cyazahajwe n'intambara viviane bayikuwa ni minisitiri wa santarafurika ushinzwe ibikorwa byo kugoboka abari mu kaga n'ubwiyunge avuga ko igihugu cye gikeneye ko abaturage bacyo batahuka kugira ngo bagifashe kwiyubaka
aravuga ko yongeye guhamagarira abanyagihugu gutaha ku bushake bwabo ababwira ko bazafatwa neza bagahabwa umutekano hubahirizwa amasezerano igihugu cyashyizeho umukono abemerera gutaha uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi muri santarafurika butikale yatangaje ko imirwano yagabanutse nyuma y'isinwa ry'amasezerano cyane cyane mu turere two mu burengerazuba no mu majyepfo y'uburengerazuba aragira ati ntawavuga ko ibintu byose ari shyashya ariko icyo ndabwira abashaka bose gutahuka ni uko bazasubizwa mu byabo nta nkomyi gusa myinshi mu mitwe yitwaje intwaro yanze kwemera leta iyobowe na perezida faustin archange twadera kubera ko iyo leta irimo gusa abahagarariye imitwe itandatu kuri cumi n'ine yashinye amasezerano ababona ko ariya masezerano ntacyo azageraho bavuga ko ari nako byagendekeye ayabanjirije yari yashinywe mu myaka ya bibiri na cumi na kane bibiri na cumi na gatanu na bibiri na cumi na karindwi umuryango w'abibumbye uvuga ko abanyasantarafurika barenga ibihumbi magana atandatu bakiri impunzi mu bihugu byo mu karere mu gihe abarenga ibihumbi magana atandatu bavanywe mu byabo
ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda iyo rero yari inkuru ya edwin uh, kinzeka wiyawundi twagezwagaho na venuste nshimiyimana mwumvisemo kandi n'ijwi rya sumutakaboyi watije watije nyine ijwi rye mwisemura radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu ni ahangaha aya makuru ya gahunda iwanyu mu ntara ahumurije mbashimiye cyane ko mwayateze amatwi mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi rya amerika mbibutsa nyine ko saa kumi cya kiganiro muri isanga nk'uko musanzwe mukimenyereye buri munsi ntikibacike mugire umunsi mwiza rero murakarama mwari kumwe na thomas kamirindi